Ini radio izmi da Amerika. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda turaburamukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo kuba rero bavuze ngo ntabwo ikirego gifite agaciro kuri twe biradutunguye cyane e, ngira ngo bahariyo nk'umucamanza aza kureba igihe yakiriye ikirego akareba igihe radiyo yatangiye kugera mu gihombo bakagombye kugira ibintu barengera kuri radiyo ikaba yafungurwa by'agateganyo uwo ni umwe mu bahoze ari abakozi b'iradiyo amazing grace mu rwanda avuga ko yatangajwe n'ingingo ya sentare nkuru y'u rwanda y'ukwanka kugurura by'agateganyo iyo radiyo iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye avuga ku runani rw'amanama nshingamateka ya afurika rugiye gusaba ibihugu byafatiye uburundi ibihano mu by'ubutunzi kubihagarika ku ngingo ya sentare nkuru y'u rwanda yasubiye kwigizayo urubanza abo mu muryango wa asinapo rwigara baburanamwo ibyaha byo guteza imigumuko mu banyagihugu hamwe n'amazu atari make y'abat abatwa baba mu buseruko bw'uburundi yasenywe n'imvura imaze iminsi igwa mu gihugu none bamwe basigaye baba mu ngundu z'ibitoke bakiyorosa imitoto aya makuru rero yose turayagarukako mu kanya gatoya yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru twateguriwe kandi tugira dushikirizwe na mugenzi wacu aroyisi bigimana waramutse aroyisi Maramutse Fideli komisiyo y'inama nshingamateka ya Zimbabwe ijejwe iby'ubutare n'agataka kuri uyu wa gatatu itekanya gusaba perezida gusaba Robert Mugabe yahoze ari perezida wa Zimbabwe gutanga ivyemeza vyerekana irengero ry'amamiliyaridi cumi n'atanu y'amadolari y'abanyamerika yavuye mu butare bwa diyama ku ntwaro yiwe iyo komisiyo irongowe n'umushingamateka temba muriswa yavuze ko yumviriza ibijyanye n'inyubakwa kandi ya mugabe izwi ku izina rya blue roof iri mu gisagara harare muriswa yavuze ko izo ngingo zikurikiye igerageza ryo gutuma ko uwahoze ari perezida mu nama nshingamateka kugira avuge irengero ry'ayo mafaranga yavuye mu butare bwa diyama amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki hamwe n'abakurikiranira hafi bya politiki muri icyo gihugu bavuga ko mugabe ashobora kwagiriza abasirikare kuba baragize uruhara mu gusahura amadiyama yo mu butaka bw'ahitwa ciyadazwa ni mu ntara ya mani karande mugabe ashobora kandi kwagiriza perezida emerson munangagwa abo ari perezida w'igihugu yahoze kandi ari icegera ciwe n'umukukuru ke generale constantino ciwenga hamwe n'abandi bajejwe igisata c'ubutaka perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko inama itekanijwe hagati yiwe na perezida wa korea ya ruguru ishobora kutazoba mu kwezi kuza ni mu kiganiro yahaye jo ku wa kabiri hamenyesha amakuru inyuma yo kubonana na mugenzi we wa korea y'epfo mu rugendo yarimwo i washington trump yagize ati mu gihe iyo nama itoba kumbura ishobora kuzoba mu nyuma ishobora kandi kutazoba ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa gatandatu kuri mbere nawe sekretari wa leta wa leta z'ubumwe za amerika mike pompeo yabwiye amenyesha amakuru ejo kuwa kabiri ko amerika ibandanya ikora yitegurira umubonano wo ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa gatandatu kuza ariko ko atokwemeza nimba iyo nama izoba by'ukuri igihugu cya korea ya ruguru cyamenyesheje ko gishobora kutitaba umubonano kubwo kutumvikana ku bisabwa na leta z'ubumwe za amerika by'uko habanza guhagarikwa ibikorwa vya nikleyeri muri afurika na kandi impande zerwa n'intambara muri sudani y'epfo zizongera gutera umukono ku masezerano y'amahoro inyuma y'iminsi itanu bari bamaze mu biganiro ku murwa mukuru wa etiyopiya ibyatumye abahuza barungitswe n'ishyirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'iterambere muri ako karere igade bategura integuro y'urwandiko rurimo ibyo badahuriza ko urwandiko rwitezwe ko rusinywa mu mpera z'iyindwi intumwa za leta hamwe n'abayirwanya abaharanira agateka ka muntu hamwe n'indorerezi barateye umukono ku rwandiko biyemeza kubandanya ibiganiro ku bibazo by'intwaro harimo no kubahiriza ibice mirongo itatu na bitanu ku ijana by'abakenyezi mu nzego za leta integuro y'amasezerano yateguwe n'ishyirahamwe igade ivuga ko hashobora kuzaho umukuru w'igihugu umwe hamwe n'ivyegera by'iwe bitatu abashikiranganji mirongo ine na babiri hamwe n'ivyegera vyabo cumi na bitanu abantu bashika ku icenda barishwe mu manuko bw'ubuhindi inyuma y'aho igipolisi kirasiye abantu bari mu myiyerekano basaba iyugarwa ry'ihinguriro ry'ubutare bwa kwivre ari umujumbu ubwo bwicanyi bubaye inyuma y'amezi atari make yaba imyiyerekano isaba iyugarwa ry'ihinguriro ry'ubutare bw'umujumbu kwivre sterlite copper smelting ry'ikompanyi y'abongereza abanyagihugu bidogera ko ribangamira amazi yo mu biyaga hamwe n'amafi abamwo umutegetsi w'igipolisi yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko abajejwe umutekano bagerageje gushwiragiza abo bantu ibihumbi bitanu bari bitwaje inkoni n'ivyuka bikoroza amosozi ariko biba imfa gusa ku buryo vyabaye ngombwa ko bakoresha amasasu yica Naimungere Papa Francisco uh, wa Eklezia Katolika zo kwakira umurwi ugira kabiri w'abakubaguwe n'umupadiri wo muri Shiri ashurashuza abana byatangajwe ejo kuwa kabiri na Vatikano. Papa azobonanira mwibanga i Vatikano n'abo bantu indwi bagoberewe bagobere na Padiri Fernando Karadima ku magenekerezo ya mbere gushika ikenekerezo ya gatatu mu kwezi kwa gatandatu kuza niho umubonano uzoba haraheze indwi rero papa yakiriye abagabo batatu nabo nyene bahuye n'ivyo vyago bakorewe na padiri fernando karadima nyene papa aheruka gutangaza ko agiye kugira ivyo ahinduye muri kazoza kugira agarukane ubutungane muri ekleziya katolika yo muri ico gihugu ca shiri
turagushimiye aroyisi ku makuru wejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho urunani rw'amanama nshingamateka ya afurika rugiye gusaba ibihugu byafatiye uburundi ibihano mu by'ubutunzi kubihagarika ibyo byashyikirijwe ejo kuwa kabiri n'uburongoye komite nshingwabikorwa y'urwo runani hari mu ijambo ry'ugutanguza inama igira iya mirongo irindwi na kabiri y'urwo runani izomara iminsi ibiri ibera i bujumbura mu burundi ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umumenyeshamakuru wacu evariste nziko banyanga très honorable président du comité exécutif de l'union parlementaire africaine uwo ni umushingamateka pascal nyabenda ariko yakira baserukiye amanama nshingamateka ya afurika yitabye iyo nama uwarongoye inama nshingamateka y'uburundi mu ijambo yashikirije harimo ko n'aho amakungu yafatiye amaboko imugongo burundi kuva muri bibiri na cumi na gatanu igihugu kiriko kiratera intambwe muri demokarasi afatira mu itunganywa ry'amatora y'ibwirizwa nshingiro aheruka Pascal Nyabenda ati ibiganiro nivyo bikura mu nzira umudugararo nivyo kandi biherutse gufasha abarundi mu gutera intambwe muri demokarasi mu kwiyemereza ibwirizwa nshingiro babicishije mu matora hari ku igenekerezo rya cumi n'indwi kuno kwezi kwa gatanu iryo bwirizwa nshingiro rikaba rihuye n'ibihe turimwo na cane cane iyinjira ry'uburundi mu muryango wa afurika y'ubuseruko dusubiye kwemeza ko ibiganiro vy'amaho bizonadufasha kugira amatora ya bibiri na mirongo ibiri azobe meza ijambo ryo kugurura iyo nama igira mirongo irindwi na kabiri y'urwo runani rw'amanama nshingamateka ya afurika yashikirijwe na gaston sidimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu kibanza c'uwurongoye uburundi petero nkurunziza sidimwo yagarutse cane ku bihano umuryango wa buraya wafatiye uburundi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga ko naho hari ababandanya kuvuga uburundi nabi mu makungu ababurongoye n'ababubamwo bashoboye sanctions économiques injustes ont été imposées à notre pays par des acteurs de cette conspiration.
gaston sindimwe ati ibihano mu by'ubutunzi byafatiwe igihugu cyacu n'abatifuza ko intwaro rusange ishinga imizi mu gihugu na cyane cyane bamwe mu bagize umuryango w'ibihugu vya buraya abo nta kindi bashize imbere atari gusuzugura abarundi ko badashoboye ariko dushima ko ibihugu vya afurika bitayenyeshanije gufata mu mugongo uburundi n'ababubamo
avec le peuple burundais.
gaston sindimwo afatira ku manama n'ayandi mahuriro atunganywa mu gihugu avuga ko aheza akagenda neza ku ruhande rw'urunani rw'amanama nshingamateka ya afurika hari ugushima ko ibihugu byo kuri uwo mugabane wa afurika biguma bitera intambwe haba mu by'ubutunzi na demokarasi sipriano kasama arongoye urwo runani akaba n'umukuru w'inama nshingamateka ya guinea bissau avuga icyo urwego arongoye rugiye gukora ku bijanye n'ibihano byafatiwe uburundi mu by'ubutunzi C'est faisant, comme l'UPA l'a fait pour le Soudan et le Zimbabwe, je voudrais nk'uko proposer umuryango wacu wabikoze muri sudani muri zimbabwe nagira ndabasabe ko mu mpera zino nama igira iya mirongo irindwi na kabiri ya komite nshingwabikorwa tuzosohora urwandiko rwo gushyigikira uburundi tuzorurungikira umuryango wa buraya umuryango wa afurika hamwe na onu à l'Union africaine et à l'ONU.
ibihugu mirongo ibiri na bitandatu kuri mirongo ine bigize urunani rw'amanama nshingamateka ya afurika nivyo vyitabye iyo nama ya komite nshingwabikorwa y'urwo runani rw'amanama nshingamateka igira iya mirongo irindwi na kabiri ikazorangira kuri uyu wa gatatu bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu ndetse n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu ibihumbi cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na bitanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane na mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi ndetse n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
tuve mu burundi dukubitire mu rwanda aho sentare nkuru ya nyarugenge yatesheje agaciro ikirego cyihutirwa cyatanzwe n'ubuyobozi bwa radiyo amazing grace iyo radiyo yasaba ko yofungurwa by'agateganyo imbere y'uko hatangura urubanza rwayo rwo mu mizi abahoze bakorera iyo radiyo babwiye radiyo ijwi rya amerika ko batangajwe n'ingingo ya sentare ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi ubuyobozi bwa radiyo amazing grace bwari buherutse gutanga ikirego cyihutirwa mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge basaba ko radiyo yabo ifungurwa by'agateganyo mu gihe urubanza rw'iremezo rutaratangira mu iburanisha riherutse ku wa cumi na karindwi z'ukwezi kwa gatanu umwunganizi wa radiyo amazing grace yari yasabye umucamanza ko urukiko rwategeka ko iyi radiyo yafungurwa by'agateganyo uwunganira radiyo yasobanuriye urukiko ko kuba iyi radiyo ifunzwe byayiteje igihombo ubuyobozi bw'iyi radiyo bwavugaga ko hari amasezerano yasinyanye n'abikorera mu kwamamaza hakiyongeraho n'imisoro bagombaga gutanga ariko ubu byose bikaba byarahagaze uwunganira radiyo ya mizingi grace yavugaga ko kugabanya igihombo ari uko radiyo yaba ifunguwe by'agateganyo mu mwanzuro w'urukiko wasomwe ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri umucamanza yavuze ko ubwihutire bwo gufungura iyi radiyo nta shingiro bufite urukiko rwanzuye ko kuba hashize amezi atatu radiyo ifunzwe bigaragaza ko nta bwihutirwe bugihari iki cyemezo cyabaye nk'igitungura abahoze ari abakozi b'iyi radiyo uyu ni umwe waganiriye na radiyo ijwi ry'amerika nyuma y'isomwa ry'urubanza iki cyemezo gusa kiradutunguye kuko ikintu bagaragaje bavuze ko ntacyo baba bakiramira ariyo mpamvu bi- bakurikije amezi atatu arangiye ngo ntacyo baba bakiramira ku bijyanye n'igihombo radiyo yaba ihura na- nacyo Eh, twe rero aho bidutunguriye ni uko ikirego cyatanzwe mbere y'ukwezi kwa kane bakaba basomye urubanza uyu munsi hasize hafi nk- nk'ukwezi n'igice urubanza rwakiriwe so kuba rero bavuze ngo ngo ntabwo ikirego gifite agaciro kuri twe biradutunguye cyane Eh, ngira ngo bahariyo nk'umucamanza aza kureba igihe yakiriye ikirego akareba igihe radiyo yatangiye kugera mu gihombo bakagombye kugira ibintu barengera kuri radiyo ikaba yafungurwa by'agateganyo mu gihe urubanza rugize ute ruzakomeza ngira ngo ni mu kwezi kwa karindwi umucamanza kandi yanze icyifuzo cy'urwego rw'abanyamakuru bigenzura basabaga ko bahabwa indishyi z'akababaro zikurikirana rubanza n'igihembo cya avoka bingana na miliyoni eshanu z'amafaranga y'u rwanda kuko bashowe mu rubanza nta mpamvu umucamanza yavuze ko gusaba izi ndishyi bidakwiye gushamikira ku kirego cyihutirwa ahubwo byazatekerezwaho ubwo urubanza ruzaba rwatangiye kuburanishwa mu kirego cy'iremezo kizaburanishwa mu kwezi kwa karindwi bwanibambe jean paul umunyamategeko wo mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura wasanga n'ubundi hari ibyo radiyo amazing grace yari yarirengagije mbere y'uko ifata icyemezo cyo kubashora mu nkiko twabonaga baribeshye ku wo bagomba kurega niba eh, hari urwego ru- rwafashe umwanzuro hanyuma hakajya kurega urutari urwo rwego rwafashe umwanzuro mu by'ukuri icyo gihe uba wibeshye kurega ndetse hari n'ikindi kibazo cy'uko baregeraga icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo amazing grace eh, mu gihe ubu ngubu hanafu- icyo cyemezo cyavuyeho ahubwo noneho hariho icya burundu bivuga ko nta n'inyungu eh, zari ziri mu kuba ba- ba- ba- batambamira wenda icyo cyemezo cy'agateganyo kuko ntabwo kikiriho nubwo radiyo amazing grace yatsinzwe urubanza rwihutirwa yareze mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura basaba ko yafungurwa by'agateganyo biteganijwe ko mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka iyi radiyo ifite urundi rubanza irega muri uru rwego radiyo amazing grace irega urwego rw'abanyamakuru bigenzura ko yayiha indishyi z'akababaro zingana na miliyoni mirongo itanu yatewe n'uko uru rwego rwatumye iyi radiyo ifungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko iyi radiyo izwi mu kinyarwanda nk'ubuntu butangaje yatangiye kugira ibibazo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ubwo pasiteri niyibikora nikora yayivugiragaho amagambo yigisha ko umugore ari umuntu mubi iyi mvugo yaje kwamaganwa n'amashyirahamwe arengera abagore mu rwanda ndetse atanga ikirego ku rwego rw'abanyamakuru bigenzura ari naho haje guturuka icyemezo cyafunze iyi radiyo burundu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugaruke mu burundi aho imvura yari imaze iminsi igwa mu gihugu yasenye amazu atari make y'abatwa baba mu buseruko bw'igihugu none basigaye baba mu ngundu z'ibitoke bakiyorosa imitoto abo batwa basaba abagira neza kubaserukira ko kuko indwara zifatiye ku guhema nabi n'inkorora zibageramiye kubera imbeho ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu fidede antoine sabimana imvura dadusituriye kwamazu turara mu ngundu z'udutoki tuyifuka imitoto twanzonaga tuja buka inzuzi inzuzi zi- zi- zenza kudutwara wosinzira ivana rica rikugwako aba ni bamwe mu batwa baba ku mitumba ya gwamvura na nyarunazi zone kigamba komine ntara ya rwigi mu buseruko bw'uburundi bavuga ko uburaro bwabo bwasituwe n'imvura ihitiye iyo mitumba ibiri ibako imiryango y'abatwi irenga agati ijana iyo mvura ihitiye igwa yatumye uburaro bwabo busenyuka nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baba kuri iyo mitumba ya gwamvura na nyarunazi imvura dadusituriye kwamazu turara mu ngundu z'udutoki tuyifuka imitoto Eh, urabona uko ndara niko nimere uko ndara niko niriko hasi nkura nta kareta afise ntibadufasha Mm, aha, atwega abatwa bahigwa mvura muri kigamba ntibadufasha Ish- imvura yivanye aha- aho tubaye kubera urabona nk- nk- nk'amazu asanuwe n'amazu make benshi tuba mu nzu zi- z'intuza z'ivyatsi nta buraro bwiza dufise turi bantaho nikora nk'ubu inzuzi zi- zaruzuye twari dutunzwe n'iryo bumba ibumba turiva niyo inyuma y'imisozi yo mu za butezi nta bumba turoha ngo tubumbinaga n'abagize ngo bara- baragiye muri urwo ruzi ubu imihana kandi no no gutwara n'izo naga tujabuka inzuzi inzuzi zi- zi- zenza kudutwara none rero twebwe iki n'ikibazo cy'inzara kiraturembeje aha a- iguye umuntu yari avuze ngo agomba atora asinzire wowe wosinzira ivana rica rikugwako abo batwa bakaba basaba imfashanyo kubagira neza na leta imbeho bararamwo yatumye ubona uruvyaro rwabo bategwa n'indwara zitandukanye uko bivugwa n'uyu mugabo hariho indwara ica itera y'agahehera bagakorora rwose tukamererwa nabi rero o- n'abantu bakuze twese turafatwa n'iyo ndwara y'agahehera kubera imbeho nyinshi izo nzuzi zatumye bamwe mu batwa bahora bijukira umwuga wo kubumba ibikoresho bitandukanye batagishobora kubumba ku mpamvu tubwirwa no mukenyezi ibumba ntiryoroshye kuronka turagenda kuko naho twahora turikura inzuzi zarahasenyukiye haruzuye ugiye hari igihe utahana gutya atana gatoya utahanye ugize amahirwe utahanye nk'akavuyemo utunaga tubiri nawe nurashima usigara uganya ati none jewe nda- ndagacana hehe ubundi hoho n'ubundi hoho ndateba ntwagwe kubera benshi hari igihe uca usanga mbere ni ukugenda batagiye kubera ubwoba bw'izo nzuzi babura aho bari ugiye ubabwihe benyene tihinge niheba ibintu by'ibumba ni ukuri biratugora rwose kugira turironke uwundi mwuga wahora utunze imwe mu miryango y'abatwa ni umwuga wo gucura ariko nawo bavuga ko uno munsi hari intambamyi zitandukanye zibabuza gukora uwo mwuga umwuga wo gucyura twebwe muri twebwe abatwa ubwa mbere ba sokuru baracura bacuze icyuma cyarakobwa kubera cyari gifise agaciro naho ubu nta gaciro kandi o- n'aba bantu ba- baje kubishomba ibyuma twahora twikorako babitwara baduteye ubworo ariko umwuga wo gucura ku by'ukuri ntiwari ugayitse ubu nta byuma turonka ibyuma baguma babishombera ku munzane bica bifata urugendo abo batwa bavuga ko iyo mibereho mibi barimwo yunyurwa no kubura amatongo yagutse kugira ngo bashobore kurima nk'abandi barundi ikibazo c'amatongo aha nk'uyu ari kwizero kuri zero nyine ntarega aho haruguru y'inzu aho ntareganiye nzira mwashizemo ipikipiki twege umuntu wese arose akabanza yitunira mu nkuko raba abo bana ntibarimirwa kumbati ntibarimirwa akajumba none murabi bigene uwuri kwizera nkuko yotera inyumbati agatera igitoka agatera ibijumba nagakora akagori cyangwa uduharage bamwe mu batware batowe kuri iyo mitumba babwiye ijwi rya amerika ko bagize icegeranyo c'ingorane abo batwa barimwo bakagishikana hejuru aho bavuga ko bakirindiriye inyishu abo batwa basaba abategetsi bo mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu kubagendera kugira ngo bagire ico babafashije aho mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu twagerageje kubarondera ku telefone ariko ntitwashoboye kubaronka mu ruyigi fide d'antoine nsabimana kubw'ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubu ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mugira mushikirizwe na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza muri leta zunze ubumwe za amerika ivugurura ry'itegeko nshinga rya makumyabiri na kabiri ryujuje isabukuru y'imyaka mirongo itandatu n'irindwi rimaze ryemejwe burundu iri vugurura niryo ryimakaje ihame rya manda ebyiri gusa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika adashobora kurenza abanditse itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ntibigeze bateganya manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu bamwe muri bo bashakaga ko perezida ategeka ubuzima bwe bwose nk'uko mwarimu frank bakle abisobanura iki gitekerezo cyashyizwe mu itora mu nteko y'abo baryandikaga gitsindwaho gato cyane maze bashyiramo gusa ko manda imwe imara imyaka ine rukumbi barekeraho bakre yigisha mu ishami ry'amategeko muri george mason university kaminuza iri mu nkengero za hano washington dc itegeko nshinga rimaze kwandikwa perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka inine ava ku butegetsi ku bushake bwe abaje nyuma ye mirongo itatu n'umwe nabo bose bakurikije urugero rwe rwa manda ebyiri zonyine gusa biba umuco kugera kuri perezida wa mirongo itatu na kabiri franklin delano roosevelt roosevelt yatowe inshuro enye zose mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine no mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane yitabye imana mu kwezi kwa kane mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ataramara amezi atatu muri manda ye ya kane yari yatangiye rero ku mugaragaro mu kwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu delano roosevelt niwe wenyine mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika wategetse manda zirenze ebyiri nyuma y'itahuka rye impaka nyazo kuko impaka zari zihasanzwe ariko rero impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi perezida harry truman wari warasimbuye roosevelt yashyizeho komisiyo yo kwiga uburyo inzego z'ubutegetsi nyubahirizategeko zikwiye kuvugururwa komisiyo hoover yitiriwe umuyobozi wayo perezida Herbert Hoover wabaye umukuru w'igihugu wa mirongo itatu n'umwe kuva mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatatu iyi komisiyo niyo yatanze igitekerezo cya manda ebyiri ntarengwa inteko ishinga amategeko congress yaracyemeje muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi icyandika mu itegeko nshinga hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira kuryemeza imwe imwe nk'uko rero biteganijwe mu mirimo yo guhindura itegeko nshinga umubare wa ngombwa wa kimwe cya gatatu cya leta zose kugira ngo iyo ngingo ibe igice kidakuka cy'itegeko nshinga wagezweho ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe leta ya minnesota imaze kuyemeza bityo kuva icyo gihe nta muntu ushobora gutegeka leta zunze ubumwe za amerika manda zirenze ebyiri z'imyaka ine imwe imwe abaperezida babiri nibo bonyine bakiri ku butegetsi bifuje ko byahinduka ronald reagan yifuje ko byavaho gusa naho bill clinton yifuje ko uwigeze kuba perezida manda ebyiri yabasha kongera kwiyamamaza bombi rero ntabwo babigezeho inshuti z'ijwi rya amerika ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntaho gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
Barundi, Barundi kazi, tereza amazi inyuma, twibuke iyo twavuye. Basesa nk'uyoze, barace mu Burundi bwa Nyaburunga, bakosha nabi twishyira mu kaga, tubuta mu manga. Twaramaranye turi bene mugabo umwe, twisamburira ko tutari ntungwa, twiyambika izina ribi mu makungu. Yamara umuco waratamanzuye, Imana iracana abarundi dusubiza hamwe twiyambika umutamana dusubira kugira izina dusubira kugira iteka n'itekaniyo gira amahoro shigikira Yeah, yeah, yeah, yeah. barayamaze bati ahari inama hamba imana kandi ngo inama igumba ingimba kubwira amahoro atsimba atare nitwame turangwa n'ikiyago kitaramazigara cicaro turengera ibidutandukanya twame dufatanye mu nda kayize kabi tukibagire kazoza keza katubakire haranira amahoro gira amahoro Yuyuyuyu. Mm, koko. kabisi n'agahiye